kumva ni radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda banywanye inshuti zacu ndabashuje cyane mwabonye butandukana ikaze kuri radiyo yanyu ijwi rya amerika muri kumwe na thomas kamirindi mu burundi turi ku mirongo migufi kuri metero makumyabiri n'eshanu metero mirongo itatu n'imwe na metero mirongo ine n'imwe mu karere ka kisoro muri uganda ubu muratwumvira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice icyenda ya radiyo ijwi riyobora voice of muhabura naho mu rwanda nk'uko bisanzwe muratwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu ya radiyo ijwi rya amerika inshuti zacu nk'uko mubimenyereye turahera ku makuru y'akarere k'ibiyaga bigari arakurikirwa n'ikiganiro iwanyu mu ntara naho guhera saa kumi n'ebyiri ni ikiganiro cy'umuziki amakuru mu karere k'ibiyaga bigari tuyahere mu rwanda aho mu karere ka rusizi mu ntara y'uburasirazuba abakoraga ubucuruzi buto buto bwambukiranya imipaka n'abahoze bakorera indi mirimo itandukanye muri repubulika ya demokarasi ya kongo basaba leta nabo kuborohereza kwambuka no gukomeza imirimo yabo yari ibatunze nk'uko yabikoreye abanyura ku mupaka wa rubavu goma umunyamakuru wacu temistokle mutijima araduha inkuru irambuye hari ukuntu wagendaga ukajyanaho ibicuruzwa bitarangira ukabibitsa bafunze ku mugoroba ibicuruzwa benshi byasigayeyo aba wari wahaye amadeni ubundi baraza bagafata ni umwe muri abo bahoze bakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka hagati y'umujyi wa kamembe mu rwanda na bukavu muri repubulika ya demokarasi ya kongo aragaruka ku kibazo batewe n'ifungwa ry'imipaka kubera icyorezo cya virusi ya korona ari uwari watanze amadeni bagomba kwishyura nta mafaranga yabonye mu by'ukuri iki cyorezo cyageze ku bantu benshi ariko twebwe noneho nk'abacuruzi bato bato twagombaga kubaho ari uko twambutse umupaka buri munsi ushobora kwambuka ndetse byaba ngombwa ukambuka kabiri gatatu gufunga umupaka byatubereye byaraturemereye cyane mbega uyu kimwe na bagenzi be bavuga ko nyuma y'aho imipaka ifungiwe bagerageje ubundi buryo bwo kujya boherereza ibicuruzwa bahoze ari abakiriya babo ngo nabo baboherereza amafaranga barebe ko baramira imiryango gusa ibi nabyo ntabwo byabahiriye twizeraga turiya tumodoka tujyana ibicuruzwa byacu n'abakiriya bacu tukavugana ariko byashyikayo abo twatumye ntibagarure amafaranga bakabamenyesha ko bazayohereza tugategereza tugaheba ndetse twanahamagara amatelefone akavaho kurabyohereza atangira avuga ngo wanyohereje karite mbi ngo ibiro ntibyari byuzuye kandi mu by'ukuri iminzani bapimiragaho niyo bapimiraho n'ubundi karite babahaga niyo babahaga ariko kubera ko nta muntu wahigereye ntabwo uruzi ibyo umwohereje abijora uko abyumva n'uko ashaka akabigira n'intandaro yo kugira ngo atakwishyura si abacuruzi bato bahungabanyijwe n'iri fungwa ry'imipaka gusa abakoreraga indi mirimo iciriritse muri iki gihugu cy'igituranyi kenshi babaga ariyo batezeho amaramuko nabo ubu babuze ayo bacira n'ayo bamira urugero ni nk'aba bahoze batishayo amasambu yo guhinga batabonye n'uko basarura ibyo bari barahinze mbere y'iyaduka ry'icyorezo cya covid cumi n'icyenda ubu twarahombye cyane nk'ubu bandiye imirimo ibiri muri kongo narihingiyeyo ntacyo nigeze nkurayo kubera iyi ndwara twakomye n'amashyi hariya kuri duwane titi nyabuna ni muduhe iminsi ingahe dusagura imyaka ariko turebe ko twakurayo n'imifuka ingahe umuntu yakurayo n'imifuka ingahe abategetsi bacu baranga ngo twakora dukurayo indwara ikaturimba ubwo rero ibyacu byariwe n'abakongomani nicyo gituma inzara itwagaganije gutya abantu uko mubabona gutya ntibakirya nanjye ndi umukecuru sinkibona icyo nkoraho ni ukugenda nzunguruka gutya kugera nishe abuzukuru mu kanya bataza bakambaza ati mawe watetse iki mu gihe inzego z'ubutegetsi ku ruhande rw'u rwanda n'urwa kongo ziheruka kugirana ibiganiro zikanzura ko habaho uburyo bwo korohereza abacuruzi bambukiranya imipaka hagati ya rubavu na goma aba nabo barasaba ko batekerezwaho icyadushimisha ni uko babigenza kuri abagenjeje igoma bakagira umubare nibura w'abantu bakeya bazajya bambuka bakagenda baherekeje ibyo bicuruzwa icyo gihe byasaba ko bafata kuri buri buri gicuruzwa kikagira itsinda niba ari abamata bakagira itsinda ry'amata iry'imbwija iry'isambaza iry'ibirayi bityo hakaboneka abo bantu byadufasha rwose kandi byagerageza kugabanya ubukene abantu bafite korona koko bagikomeza bagafungura indwara zari kutwica ariko muri iki gihe biri koroha gutya bakadufunguriye nibura tukajya tugenda umumumwe ariko tukajabuka tukajya kora ko twakuraho na bikeya byo kurya ntibyadukundiye kumenya icyaba giteganyirizwa aba baturage ba rusizi bahoze bakorera imirimo mu gihugu gituranyi inshuro zose twagerageje kuvugisha ubutegetsi yaba ku rwego rw'akarere yewe n'urw'intara y'uburengerazuba ntibyadushobokeye ku mirenge cumi n'umunani igize aka karere ka rusizi cumi n'itatu muri ihana imbibi n'ibihugu bya repubulika ya demokarasi ya kongo n'uburundi ndetse benshi mu bayituye bashakiraga imibereho muri ibyo bihugu bituranyi mu gihe imipaka yabaga ari nyabagendwa by'umwihariko imibare y'inzego z'ubutegetsi igaragaza ko abakoraga ubucuruzi buto bwambukiranya imipaka hagati ya bukavu na kamembe honyine bagera hafi ku bihumbi bitanu magana inani ibyumvikanisha ingaruka ifungwa ry'imipaka ryagize ku batuye aka karere cyane cyane ab'amikoro make temisto kremutijima ijwi ry'amerika mu burengerazuba bw'u rwanda ijwi ry'amerika noneho tujye mu burundi abagendana ubumuga bwo mu mutwe bariyongereye muri iki gihe mu ntara zo hagati zo mu gihugu ikigo kivura indwara zo mu mutwe cy'igitega umurwa mukuru wa politiki kivuga ko kimaze kurengerwa n'ubwinshi bwabo ibindi kuri iyi nkuru na mugenzi wacu eloge wirika neza batazahumwa katarushe ni umunyagihugu wo muri zone nyabiraba muri komine gishubi mu ntara ya gitega hagati na hagati mu gihugu cy'u Burundi afite umwana yiga muri kaminuza ariko yagize ubumuga bwo mu mutwe asigura ko bizinze rwose kuvuza umurwayi agendana indwara zo mu mutwe yemeza kandi ko zisiga imiryango ari nkokore maze iyinga ryose n'iminsi itanu ngaha ibibazo duhura ni uko iyo turwarije ngaha harazimbye cyane ntuba munsi y'ibihumbi amajana atanu iyo bagukontoroye uri umunyagihugu rero udafise inka cyangwa icyo ugurisha ni lazima amatongo acahera twayamaze kandi ugowe naho ugiye kurondera umuntu akugurira itongo aho boguhaye nk'imiliyoni zibiri baguha nk'ubwo buhumbi amajana atatu amajana ane aha nta matongo tuzosigarana iyo ngorane na desire manirakiza turuka ku mutumba wa rukoba muri komine gitega arayemeza asaba leta guha uburenganzira ikigo cy'igitega kwakira abivuza hakoresheje ikata ya mituweli izi ndwara z'abagendana ubumuga bwo mu mutwe imiti yazo irazimbye cyane hama rero n'ikindi gihambaye cyane ngaha nta nta mituweli bakoresha ariko nko muri senteka y'ubujumbu barakoresha mituweli rero jewe ico nosaba kanini nuko izi ndwara zo mu mutwe ntizigira umukozi wa leta canke uwo nawe ari wese arashobora kuzigwara bokorohereza abajejwe ibi bitaro kugira ngo mituweli ishobore gukora iyi miti mu bitaro vya leta kenshi ntayo dushobora kuronka uretse uburyo bwinshi bukenerwa hari n'abarwayi binubwa canke bagaharirwa ibivomo n'ababo nk'uko vyemezwa na aline nshimirimana afite inshuti yahebwe n'umunega nk'ubu baramugwaje imyaka aranka gukira mugabo ahava aramuta ubu aba kwase wiwe nawe n'umuntu ntaho nikora ni menshi rwose umugabo yarakoresheje ahava aracoka ahava aramuta cyane uwundi mugore ashaho imiliyoni zine zo ziramaze guhera kuko n'ibujumba yaramujyanye biranga diana nsabimana wo muri komine rutegama mu ntara ya muramvya ihana urubiye na gitega nawe yagwaje abantu babiri asaba leta gufasha imiryango kuriha igice kimwe c'amafaranga abarwayi bivuza ko ibibazo tubona ni uko abantu bakontora ngo bariho amahera menshi nk'ubu twebwe turwaje abantu babiri bizotugora kurira twasaba yuko leta yogira amaporosa ntaje ifashishije abantu kuko abenshi ngahaye kugira barihe bararya inka bararya ibivi bikora ku itongo bari bafise kuko abarwayi bo mu mutwe icyo turi ko turabona abo bavuye barakira bagataha bameze neza abarwayi nabo bari mu ibarabara nabo nyene babuze ikibafasha abandi bagwaza bo basaba ko ababo bovurwa ku buntu nk'uko bikorerwa abagore bibungenze n'abana bari munsi y'imyaka itanu botumirira amate bakaraba yuko twovuzwa ku buntu izi ndwara zikaja mu bintu leta ishobora kwitaho nka kujya ku gitundu rero twasaba yuko baza barabatupfuriza ku buntu kubera ni indwara idakira nawe n'umuntu aguma arara mu ishyamba hirya no hino abantu bakaguma bakubita tugasaba n'abantu batitwararika hamwe n'abo bantu ko babaha agaciro kuko arashobora kuja mu ibarabara bakamutera amabuye ngo uhe ngo ujye wa musazi nawe n'ubwo yaba yariko aragira mitende ka kantu gaca kava gaca asubira gucika umwere leta nirabe idufashe iyi ndwara bayivure ku buntu nguko uwo mukuru w'igihugu nye n'icyubahiro uyu yaraye yigiriye yari yavuze yuko abagore babyara ku buntu abana bakiga ku buntu n'iyi ndwara nibarabe n'ukuri irasinzikaje twebwe abanyagihugu iradusinzikaje gusa ntashobora kumurungikayo wenyine bica bijyana n'uw'umurwaza nuko niko bimeze ngaha twebwe turagowe umenga imana yaradusobanurira iradusobanura usanga yishyira ku muntu yishyira ku muntu turi n'umutima uhagaze rwose ntiworaba iyi ndwara idakira naho wotanga amahera mu minsi mikenya usanga umuntu yasubiriye gufatwa akagwaruka asubira ukagaruka furera adelema mpinda ubwengarongoye ikigo kivura indwara zo mu mutwe ku mugwa mukuru wa politike gitega yemeza ko ico kigo kitagira isaganirizo kandi ko abagwayi bakomeza kwiyongera ikirikora na benshi muri bo bakaba batishoboye izindi ngorane ni uko abagwayi benshi ari bantaho nikora badafise uburyo hanyuma baraza bakatwitura bakabura uburyo rero ugutanga kugira ngo baronke serivisi zo kubavura hama ikindi naco n'imiti kubera iyi coronavirus imiti iratugora kuronka niyo tuyironse tuyironka izimvye honetse nkunzigira barya muganga arongoye akarere k'ubuvuzi ka gitega yabwiye ijwi rya amerika ko abagwayi bonetse by'ukuri bava mu miryango y'abantu bonikora bazahirizwa biciye n'umarira intwaro abantu bonikora barabahaye impapuro zemeza ko ari abantu bonikora hama bagakorana n'ibigo bya cdfc kandi kugira ngo abantu bonikora bafashwe kuronswa uburyo busanzwe butegekanwa mu bushikiranganji bubijejwe bujejwe kwitaho abantu bonikora bagaheza bagakorana kugira ngo baronke uburyo bw'abantu bonikora aho dusanzwe tunafashanya na twebwe ko ivyo bigo ni bya cdfc n'ibya leta nyene turakorana twese tugakora mu runani kugira ngo uwushoboye kuba adashoboye kuronka uburyo eh, bwo kwivuza ashobore kuvurwa ubushakashatsi bwakozwe n'abahinga bize ibijanye no kurwanya indwara zo mu mutwe bwerekana ko ifaranga rimwe rishyizwe mu gisata cyo kuvura bene izo ndwara ryunguka inshuro zitanu zose hafatiwe ku byo abakira baheza bakungura igihugu n'imiryango eroje wikaneza ijwi rya amerika nshuti zacu mukomeje kumva radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda turi no kuri facebook na youtube voa radiyo yacu tugeze kuri wa mwanya w'ikiganiro iwanyu mu ntara
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icanyu amakuru tubafitiye mu karere k'ibiyaga bigari turayahera mu gihugu cy'u rwanda havugwa umuriro wadutse kuno wa gatanu mu isoko ryo mu gakiriro ka gisozi amatohoza y'icateye uwo muriro aza yatanguye nk'uko polisi y'u rwanda imaze kubitangariza mugenzi wacu asumta kaboyi yadukurikiraniye ino nkuru mu rukera rwo kuri uyu wa gatanu inyubako yo mu gakiriro ka gisozi izwi ku izina rya duhahirane ni mu karere ka gasabo yafashwe n'inkongi y'umuriro hahiye igice cyo hejuru y'iyo nyubako gisanzwe gicururizwamo imyenda imifariso icyumba gikorerwamo ubudozi ahari ububiko bw'ibikoresho by'ubwubatsi ndetse n'icyumba kirimo ibikoresho bya muzika bwana dusabeze emmanuel umuyobozi w'iyi koperative ikorera muri iyi nyubako atangaza ko kugeza ubu hataramenyekana ibyangirikiye byose muri iyi nkongi y'umuriro ariko asobanura bike mu byo bamaze kumenya muri aka kanya ntabwo umuntu yabimenya ariko nkurikije nyirabyo wari ufitemo sitoke hano bavuze ko harimo sitoke igera ku hafi kuri miliyoni ijana na mirongo itatu harimo insinga harimo amagurose harimo n'ibindi bikoresho bijyana n'iyo hanyuma hari n'abandi rero bafite amamashini amamashini adoda ibikoresho byose byari birimo nabo bashobora kuba bahishije nk'ibintu bigera kuri hafi miliyoni mirongo itandatu hagati mirongo itandatu mirongo inani iyi nzu yubatswe n'ishyirahamwe duhahirane ifite ibyumba ijana na mirongo inani yubatswe ku mafaranga y'u rwanda arenga miliyari umuyobozi w'iri shyirahamwe agasobanura ko kugeza ubu ishami rya polisi rishinzwe ubutabazi ryabashije kuzimya ibyumba bitandatu byari byafashwe n'iyi nkongi umuriro utarabasha gukwira mu nyubako yose uyu muyobozi asobanura ko yaba inzu cyangwa bamwe mu bayikoreragamo bari basanzwe bafite ubwishingizi ariko hari abandi bakoraga badafite ubwishingizi bo batangaza ko binjira mu gihombo gikabije ntibifuje kuvugana n'itangazamakuru kuko bari baguye mu kantu kubona ibyabo bikongoka ntabyo mwumvaga rwose mwumva bati murabona waba mufotore mwandike ibyo mureba hariya mwese mwihangane namwe kuko umuntu urabona yavuze kugeza ubu icyaba cyateye inkongi y'umuriro ntikiramenyekana umuvugizi wa polisi y'igihugu jean bosco kabera yabwiye radiyo ijwi rya amerika kuko iperereza ryatangiye ariko hataramenyekana imvano y'iyi nkongi si ubwa mbere agakiriro ka gisozi gafashwe n'inkongi y'umuriro kuko mu kwezi kwa gatandatu uyu mwaka kari kahiye ubuyobozi bw'umudugudu wa kagara iyo nyubako irimo bwasobanuye ko imitungo y'abaturage yahiye ifite agaciro gasaga miliyoni mirongo inani asumta kaboyi ijwi rya amerika i kigali
banywanyi bakunze b'ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya fm mu rwanda no mu burundi mu gihe imirongo ya fm yaba ifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa short waves guhera saa kumi n'imwe n'igice kugeza saa mbiri za mu gitondo mwatwumvira ku mirongo migufi ikurikira ibihumbi birindwi magana atatu makumyabiri na gatanu ibihumbi icyenda magana atandatu mirongo inani na gatanu ibihumbi icyenda magana inani cumi na gatanu n'ibihumbi cumi na kimwe magana cyenda mirongo cyenda na gatanu guhera saa kumi kugeza saa mbiri z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi ibihumbi cumi na bitatu magana atandatu mirongo itatu cumi na bitanu magana ane mirongo itandatu ibihumbi cumi na bitanu magana atandatu mirongo irindwi na gatanu n'ibihumbi cumi na birindwi magana atanu mirongo itatu naho guhera saa mbiri kugeza saa yine z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi ibihumbi bitandatu na mirongo ine ibihumbi icyenda magana ane mirongo irindwi igihumbi n'ijana na mirongo irindwi n'ibihumbi cumi na bitatu magana atandatu na mirongo itatu ni ijwi ry'amerika ku mirongo migufi yitwa short waves tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu
tukiri ku makuru avugwa mu burundi bimwe mu bibanza byahora bihurumbirwa n'ingenzi muri ico gihugu vyugarijwe n'ubukene bwatewe n'uko ababigendera bagabanutse bivuye kwiza ca virusi ya korona gikomeje guhangayikisha isi yose ino nkuru ijwi rya amerika ryateguye rice ku bakunzi bayo murayisomerwa na mugenzi wacu desire hatungimana ari kigali mu rwanda kimwe mu bibanza vyahora vyakira ba mukerarugendo batari bake cyahuye n'ingaruka z'ikiza coronavirus ni ikigabiro c'ingoma co mu gishora komine giheta intara ya gitega hagati mu burundi ico kigabiro ni c'umwami mwezi yahungiyeko avuye imuramvya asugerejwe n'abadagi muri ico kibanza ingenzi zikunze kwakirwa n'umurisho w'ingoma z'uburundi oscar nshimirimana umukuru w'abatimbo bo mu gishora avuga ko ingenzi zahagendera zagabanutse cyane kuko benshi mu banyamahanga binjiza amafaranga menshi batakiza bikaba ngombwa ko bakira abarundi gusa ariko nabo nyene akavuga ko bagabanutse ugereranije n'imbere y'uko coronavirus yaduka ubu byaragabanutse kubera iyo ndwara coronavirus byarapfungutse rwose na bijya bintu byabaye baciye bugara ikibuga c'indege ingenzi rero ubu ntizishobora kuza ariko rero haca hagenderwa n'abene igihugu bo nyene ubwa mbere hoho n'ukuri baraza cane ugasanga turavuza kabiri gatatu kane hakirirwa hasharije hari ingenzi nyinshi ariko uno munsi haza nyene abo muri zino ntara zitandukanye z'uburundi uno munsi twebwe nyene tuca twiyaranja tukaraba nyene ingene duhendahenda nayo ubundi kweri ntihakigenderwa cane uretse ico kigabiro c'ingoma co mu gishora cugarijwe n'ubukene kubera kubura ingenzi n'ingoro y'iratiro ry'akaranga k'u Burundi iri mu gisagara ca Gitega naho nyene bavuga ko kuva coronavirus yadutse ababagendera bagabanutse cane haba abanyamahanga canke abarundi Pascal Ndayisenga arongoye iyo ngoro y'iratiro ry'akaranga k'abarundi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda twari dufise twari twaronse twashoboye kuronka abantu ibihumbi bibiri amajana atandatu mirongo itandatu n'icyenda none rero byarahindutse ni ukuvuga ko mu kwezi kwa gatandatu twarose abana amajana abiri na mirongo ibiri kandi twahora turonka abana barenga amajana ane mu kwezi kwa gatandatu twahora turonka abana amajana atandatu amajana ane kwa gatandatu ukw'indwi ibintu bene ibyo urumva rero korona yadukoreye ko cyane gushika no kuri iyi saha turiko turavugana ukwezi kurahera tugasanga twaronse abantu mirongo ine mirongo itanu tubwira imana rero nabo ntibaba baboneka ni kubera ko ubu abarundi barijukiye cyane ibintu vyabo zatubona umuvyeyi yazanye abana ati je abana barandembeje baguma bavuga tuje kuraba ibintu biri muri mitsi nabo bake bake rero ni kubera umwete n'ubwira novuga inguvu abadutwara bashizemwo baguma berekana karanga imico y'abarundi pascal ndayisenga avuga ko kugabanuka kw'ingenzi z'abagendera byatumye ico kigo kigira ubukene bwinshi kuko ahanini mu kwikenura bakoresha uburyo buvuye mu ngenzi murabona ngaha iki kigo leta nta nta mafaranga bimwe bita subside ni ukuvuga amafaranga yo gukora ibikorwa by'ubuzima bwa misi yose iduha hano rero atayiduhaye ni ukuvuga ko twateza gukoresha ayo ngaha nyine none rero biragaragara muje mutumbera uru rugo mugishika kwibarabara murabona hariho leta mu bihumbi bibiri na cumi yatanze amafaranga ashika miliyoni zine kugira ngo igire jardin publique ahantu hasa neza imbere ya mize kubera ko bitwara amafaranga menshi ishurwe rimwe irigugwa make rigugwa ibihumbi cumi na bitanu hanyuma rero kuharima murabona ibintu n'abakozi byose byarahagaze murabona uko hasi utwo turonka ni jisite kugira isuku ngaha kuriha ibintu bijanye na rigide zohagize icononekara mbega habaye inama bujumbura ituma ko umu umushinguzi nta tike aza gusaba bujumbura ni ukuvuga agahamba yahora yikora ku byo ngaha none wewe rero inama ibaye i bujumbura turindira icyo baturungikira ku ku mbuga ngurukabumenyi kubera kutarogira taronka icyo twikorako izo ni ingaruka rero zo za korona covid 19 naho bimeze gutyo imakire ndabaneza umushikiranganji araba ivy'ubukerarugendo mu burundi avuga ko igisata c'ico gisata c'ubukerarugendo mu burundi cafashwe minenegwe ariko leta iriho igiye kugishiramwo inguvu kugira ngo ico gisata naco nyene kinaguke gishobore kwinjiza amafaranga menshi mu kigega ca leta tuzogerageza kugira ngo natwe turabe yuko dushobora kunganya n'ibindi bihugu byo muri kano karere kenya ibeshejweho amafaranga menshi leta ikoresha harimwo ibiva mu gisata c'ingenzi biriya bihugu by'abarabu maroke tunisi algeri igisata kinini c'amafaranga ava mu ngenzi n'ahandi hose n'ahahirya mu gihugu c'u rwanda nabo nyene ubu barateje imbere igisata c'ingenzi hanyuma rero natwe tukabona yuko turiko turatera inyuma dukwega amaguru co gituma duteze gushiramwo inguvu zose kugira ngo iki gisata c'ingenzi natwe tugihe ikibanza kinini mu butunzi bw'igihugu dushaka kwiga igisata gifata ingendo ya mbere muri ekonomi y'igihugu ico bita PIB ni ukuvuga ubutunzi bw'igihugu bwose mu bisanzwe twebwe ngaha twaribagiye iki gisata cyo gituma tuzokidukadoshikana nk'ibice mirongo ibiri ku ijana by'ubutunzi bw'igihugu bukava muri ico gisata hariho ibibanza byinshi by'ingenzi bitari byegukiye ubu bushikiranganji turongoye mugabo ubu byose bigiye kuja abari twebwe tubiraba dufatanije n'ayo makomine n'ayo maprovensi n'amahoteli gushika ubu batubwira ko ibyo bibanza bingana n'ijana na mirongo ibiri birenga uwo mushikiranganji avuga ko hamwe abagwizatunga boshira imitahe muri ico gisata byoza birasahiriza mu kukinagura
inshuti mukurikirana ibiganiro kuri radiyo ijwi ry'amerika mu biganiro byacu umuntu aretse ukudukurikirana kuri fm mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'imana guhera isaha cumi gushika isaha cumi n'imwe zo ku muhingamo mushobora kudukurikirana kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu n'amajana atatu na mirongo ibiri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu n'amajana atandatu na mirongo irindwi na zitanu na kilohertz ibihumbi cumi n'indwi n'amajana indwi na mirongo itatu ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'imana guhera isaha cumi na zibiri gushika isaha cumi na zibiri n'igice zo ku muhingamo mutwumvira kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu ijana na mirongo umunani na kilohertz ibihumbi cumi na bitatu amajana atandatu na mirongo itatu mu gihe ku munsi w'imana guhera isaha cumi na zibiri gushika isaha cumi na zibiri n'igice zo ku muhingamo mudukurikirana kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu amajana ane na mirongo itandatu na kilohertz ibihumbi cumi n'indwi n'amajana atanu na mirongo itatu radiyo ijwi ry'amerika radiyo yanyu
ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda dusubire gato mu gihugu cy'u rwanda imbere yo guhava duhana agahindukira ikigo maison shalom cahagaritse imfashanyo yo kwiga bourse d'étude mu gifaransa ku banyeshuri b'impunzi z'abarundi bagera ku ijana biga muri za kaminuza zitandukanye mu rwanda iki kigo gifasha impunzi z'abarundi gisigura ko abo banyeshure bacikubiri n'akarangamutima kigendera ko abegwa n'ino ngingo none bayivuga kwiki mugenzi wacu pia claver niyo nkuru arabigarukako abegwa n'iyo ngingo bose hamwe barenga gato mirongo icenda na batanu ni abanyeshuri b'impunzi z'abarundi biga mu bigo bitandukanye vya kaminuza mu rwanda cane cane muri ines ruhengeri iri mu karere ka musanze mu ntara y'amajaruguru ahahagaritswe imfashanyo z'abarenga mirongo itanu abandi biga i rwamagana i kigali i kibungo i gitwe n'ahandi vyose vyatanguye aho impunzi z'abarundi zitanguriye gutahuka mu kwezi k'umunani guheze ico kigo gisigura ko cashimye gusubiramwo urutonde rw'abahabwa izo mfashanyo zo kwiga kugira ngo ntihagire abarihigwa kandi bagira batahuke batazorangiza umwaka w'ishure nk'uko ubuyobozi bw'ico kigo bubisigura bwongera ko kw'ivyo bibanza vyoca bijamwo abandi gutyo abafashwa bakaba benshi ni mu gihe abarenga cumi biga canke barangije kaminuza barihiwe na mezo shalom bamaze bamaze guhunguka abanyeshuri bose baciye basabwa kwandika amakete basubira gusaba guhabwa agafashanyo umwe wese akandika ku gatwe kiwe akagaragaza ko azobandanya yiga kugira ngo ico kigo kimurihire abanyeshuri baganiriye n'ijwi ry'amerika bavuga ko batashimye iyo ngendo kuko ku bwabo umwaka w'ishuri batanguye utari bwahere iyo nyifato y'abanyeshuri ikigo mezo shalom kibarihira amafaranga y'ishuri kivuga ko yagitangaje kuko ku bwaco ari ku neza y'izo mpunzi z'abarundi zagiriwe amahirwe yo kwiga kaminuza mu makete abo banyeshuri banditse ijwi ry'amerika rifitiye ikopi ikigo mezo shalom kivuga ko batukanye bakandika bimwe mu makete hafi nka bose kandi umwe wese yategerezwa kwandika ku giti ciwe kinavuga kandi ko baciye kubiri n'akarangamutima hamwe n'amahame ico kigo kigenderako ubuyobozi bwa mezo shalom bwaciye bwandikira abo banyeshuri ko agafashanyo ko kwiga bahora baronka gahagaze abo banyeshuri bavuga ko iyo ngingo ifise ingaruka mbi nyinshi kuri bo rock bideri ni umuvugizi w'abo banyeshuri biga muri za kaminuza bahora barigwa na mezo shalom inkurikizi novuga ko ari nyinshi cyane turavye nk'ivyo twahozemo ibyo twagiye turacamo mu gihugu cacu bikaduhungabanya mu myigire tukaraba ubuzima twagiye ducamo tumaze kuva mu gihugu tukagera mu nkambi y'imahama bwasa naho nabwone bwaduhungabanije ibyo byose byaduteye ibikomere none iyi ngingo inkurikizi tubwize ko ije gusongera isibe cyane na cyane cyane ko benshi muri twebwe bari bagifise ibisebe rero twabonye iyi ngingo ije gutuma dutakaza icyizere cy'ubuzima kandi twari dutanguye kubona ko tugiye kubona imbere heza tugiye kubona uko tugiye kubaho ubuzima bugahinduka ariko bidusubije inyuma ikigo mezo shalom kibifuriza amahirwe mu kuronderera ahandi imfashanyo yo kubandanya amashuri yabo ya kaminuza naho ikigo cahora kibarihira kibagiriza ko baciye kubiri n'akarangamutima n'amahame yaco bobo bavuga ko batazi neza ico bazize bagasaba ico kigo canke n'ubundi mugira neza ko bubafasha kugira ngo barangize amashuri yabo e, kucerekeye kritere zakurikije kugira ngo ihagarikwa e, rya buruse ribeho gushika isaha tuvugana twebwe nta makuru namwe tubifiseho ntituzi icyabiteye rero twaragerageje no kwandikira ubuyobozi bwa mezo shalom ariko gushika isaha nta gisubizo twigeze tubona uretse kubona ubutumwa buhagarika amabose detide yacu icyo dusaba turasaba ubufasha bwo kugira ngo dushobore kubandanya amashuri yacu ntacikire ahantu yarageze kandi twari tugiye kuyarangiza turasaba kurenganurwa tukongera tugasaba insobanuro z'icatumye iyi buruse ihagarikwa umupfasoni margarete barankitse yashinze icyo kigo mezo shalom yishuye ijwi ry'amerika ati igiti camo ivyamwa vyinshi kandi vyiza nico abantu batera amabuye yemeza ko ico kigo kitazohagarika umugambi wo kurihira abana b'impunzi z'abarundi biga mu gihe nk'uko abivuga bogira inyifato nziza kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ico kigo kimaze kurihira no kuramura imikanga rirenga amajana ane yarangije kaminuza abandi nabo bariga canke bararangije amashuri yisumbuye abenshi muri abo nabo mu ikambi y'impunzi ya mahama pierre clave niyo nkuru kigali ku bwijwi ry'amerika
bakunzi ba radiyo ijwi ry'amerika mutuye mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira radiyo kominoteri la voix de mikeno ibunagana ni ku murongo wa fm mirongo ugwenda n'ugwenda n'ibice birindwi radiyo ngoma ya mani yo mu mujyi wa baraka kuri fm mirongo urunani n'umunani n'ibice umunani radiyo baraka fm nayo iri mu mujyi wa baraka ku murongo wa fm mirongo ugwenda na kane n'ibice bine radiyo kominoteri la verite ikorera mu mujyi wa kiwanja kuri fm mirongo ugwenda n'ugwenda n'ibice zeru n'abadukurikira bari mu majyepfo ya uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radiyo ijwi riyobora voice of muhabura ku murongo wa fm mirongo urunani n'umunani n'ibice icyenda ni radiyo ijwi ry'amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru
akaba ino ngaha duce dusozerera ikiganiro iwanyu mu ntara cuno munsi dushimire abagize uruhara bose ngo gitegurwe congere kibashikire kuri mikoro mwari kumwe na jowe diane ninahazwe amajwi yacu yose yegeranijwe na makpile ya bero twempi ku izina rya bagenzi bacu tukaba tubikebanuye tubifuriza kuranirwa mu byo murimo byose naho gutaha
radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nshuti zacu mumfashe dushimire bagenzi bacu batugejejeho amakuru n'ikiganiro iwanyu mu ntara mu kanya gato cyane murumva ikiganiro cy'umuziki cya buri wa gatandatu guhera saa kumi n'ebyiri maze rero mugire wikendi nziza